sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyo abbaa keenyaa hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'aaf sagantaa faarfannaa kan dabareen isaanii ga'an qabanne kan isiniif dhiyaanne aan galgalee tafariif girmaa'ee baayisaa waliin ta'uudhaanidha dabareen isaanii kan ga'an irraa jalqabna. Takilee Gussoo Eluu Abbaa Booraarraa Zannabuu Maammoof Kophistootaaf Almaas Gussoof Tigist Laggasee Fiqaaduu Gussootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera guddaa galatoomsiin jenna.
Maatiyoos Tottoobaa Daalattiirraa Xilawun Caalteef Malkaamuu Abbabeef Geetanaa Guutaaf Qajeelaa Tottoobaaf Baqqalee Tottoobaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ijaaleen Immaanaa Najjoorraa Abbaa koo Immaanaa Dureessoof Haadha koo Asaggaduu Alamaayyoof Waaqtolaa Immaanaaf Fakkaataa Immaanaaf Qopheessitootaaf jedheera galatoomisiin jenna.
Baayyuu Biraanuu Yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa Waldaa Masarata Kiristoos Gaalessaaf haadha warraasaa Ayyaantuu Waaqjiraaf obboleessa isaatiif haadha isaa Aadde Birriituu Nagariifis faarfannaa tokko.
Yoosef Waaqii Shaakkisoorraa Baqqalaa Hammaarrisaa Wangeelaawwii Didoo Jiloof Kiyyaa Waareef Laggasee Baqqalaaf Duubee Gasharaa fi faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tamasgeen Baqqalaa Aanaa Jimmaa Arjoo irraa Abbaasaa Obbo Baqqalaa Waljirraaf Obboleettiisaa Caaltuu Baqqalaaf Geetuu Baqqalaaf Qopheessitootaa fi Daggafaa. dhuunfaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii waan nuuf ilteef jenneerra.
dabalaa nagarii aanaa ayiraarraa daawwit tolasaaf dinqaa daggafaaf abdii waaqayyaaf qopheessitootaaf akkasumas waldaa guutuu wangeelaa lalisaa birbiriif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Kanaaf shaakallee kee kanaaf irra jirtu dorgommeen kee kami eenyoo wajjin kaatee eessa geessee jirta hubannaa na deemee yaade bineensummaa argachuu biyya lafa irratti waaqessuu yoo feete waaqayyoon waaqa kee hafuuraaf dhugaatte kan abbaa tuubitti tuusitta maataa lollee diina keetti qulqullummaa. Kuusaan eebbee abdii keetuun argin karaarratti naftu Guyyaan taphannoo faa gammachuun tolfamtee kanat moosifamtu Iyyaani Bineensaan margachuu biyya lafarratti Waaqessuu yaabeetee waaqayyoon waaqattee abuuraa bukaatti Kan abbaatu miti toosetta maataa lollee naqeetti Qulqullummaan lolii moo'itaan nabataa hunda.
Guutamaa Abarraa Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii irraa Abbaasaa Obbo Abarraa Jootee Haadhasaa Addee Yaadanii Qalbeessaaf Obboleettiisaa Warqinash Abarraaf Obboleessasaa Dabalaa Abarraa fi Misgaanuu Abarraatiifis faarfannaa tokko naaf filaadheera.
Tafarii Waqtolaa Jibaatirraa Mulugeetaa Dabalaaf Lammiisaa Dabalaaf Qananii Qixxaataaf Milkiyaas Dabalaaf akkasumas amantoota guutummaa biyya lafaarra jiran hundumaaf faarfannaa tokko naaf affeeraa jedheera.
Shaggaa Galchaa Aanaa Gullisoo irraa Abbaasaa Obbo Galchaa Raggaasaaf Bultuu Raggaasaa ta'eefis faarfannaa tokko naaf filaadheera.
Dabalaa Nagarii Ayirarraa Kaasawuun Mulaatuuf Kaasawuun Gurmeessaaf Asfaa'uu Mirreessaaf Hojjetaa Wangeelaa Bantii Goobanaatiif Qopheessitootaaf jedheeraa galatoo misiin jenna.
Fufaa Bayyanaa Cuuttaa Qakkiirraa Suutumaa Mulaatuutiif Gammachuu Gannatiif Qopheessitootaaf Gammachiis Jaafee fi Naggasaa Dinqaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraa nus galatoomii waan nuuf filteef jenneerra.
Firoomsaa Siyyum Qorqaarraa obboleessa koo Iyyaasuu Siyyumiif harmee koo Dambalee Guutaaf abbaa koo Siyyum Goobanaaf amantoota waldaa makkaanaa hundaaf obboleessa koo Misgaanaa Siyyumiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Dajanee Lalisaa Aanaa Ilfaataa irraa Abbaasaa obbo Lalisaa Maannee fi haadha isaa addee Gaaddisee Ciibsaaf Dammaa Lalisaaf Abiraam Lalisaaf akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko jedheeraa nus galatoom waan nuuf ilteef jenneerra.
Jalqabeef dhumee Gooftaasi uumaa Gooftaasi uumaa Yesuus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa. Jireenyi sirkaa sirkaa argamaa sirkaa argamaa simaalaan jiruu furiilma namaa furiilma namaa. Jalqabni dhumee Gooftaasi uumaa Gooftaasi uumaa Yesuus ati anaaf waaqumaa anaaf waaqumaa. Jireenyi sirkaa sirkaa argamaa sirkaa argamaa simaalaan jiruu furiilma namaa furiilma namaa. Tokko namni si godhatee abdii kan sirra kaawwatee kan si abdatee. Inni bara beelaan kufaa hedduu doorsisaa fi naafaan sitanii aatifaa. Foon keessin isuu waadana. Anis keessin isuu waadana. Anis keessin isuu waadana. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Jaafe golgoola eessa daraarasa muftaasa. Simboo maalii qabaa namni qofa deemu muftaasa. Yesuus gaaddisee eenyu kan beekamu muftaasa. Hawwii dargagummaan darbaa kajeellaanis dangaa qabaa gatii deemaa sobaa Yesuus abdii baraa baraa kan qabu jireenya gaagaraa jiruu Onkoti hir'ate si wajjin jiraachuu namayyaa iddoo ati jirree inni kolfa bati na buukee dubbi wangeelicha ifame laabbati godhadhaa harka kumaa qabii anis geessisu waadadha. Anis keessin isuu waadana. Anis keessin isuu waadana. Anis keessin isuu waadana. Anis keessin isuu waadana. Foon qabeessi qofaan maaliif bu'aa buusa? Muftaasa. Jaafe golgoola eessa daraarasa muftaasa. Simboo maalii qabaa namni qofaa deemu?
Darajee Mokonneen Qorqaarraa Nugusee Mokonneniif Maammoo Mokonneniif Geexee Mokonneniif Qinnisee Mokonneniif Geexee Baabbeef Faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Misgaanuu Haabtee Aanaa Sayyoon Ooleerraa obboleessa isaa Dachaasaa Xaasoof akkasuma obboleettii isaa Ayyaantuu Goobanaaf Alamii Haabteef Haayiluu Dhalataaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoome waan nuuf filteef jenneera.
Tolaa Lammaa Aanaa Jimmaa Naannoo Beencaarraa Abbaa koo Baayisaa Tolaa Habtaamuu Simee Obboleessa koo Abaataa Raggaasaaf Asfaawuu Simeef haadha warraa Matikkee Baayisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Allibbaachoo Himmiruu Guutoo Giddaarraa qopheessitootaaf amantoota hundumaaf firoottan koo hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomi waan nuuf filteef jenneera.
Malkaamuu Tolasaa Aanaa Gullisoo irraa Darajee Birhaanuuf Abdii Raggaasaaf Mitikkee Baqqalaaf Abbabee Bultoof amantoota guutummaa biyya lafaa irratti argaman hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Qalbeessaa Dhugaasaa Eebantuurraa obboleessa isaa Fayyeeraa Dhugaasaaf Abbaasaa Obbo Dhugaasaa Irranaaf obboleessa isaa Tasfaayee Margaaf Taammiruu Amanuufis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Qabbannaa Tasfaa Jimmaa Horoorraa Abbaa koo Tasfaa Jabeessaaf Haadha koo Abaayee Kontaaf Obboleessa koo Poolisii Wandammuu Tasfaaf Obboleetti koo Lalisee Tasfaaf akkasumas Maartaa Tasfaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Wantana si waama beekan si waama. Hundumaaf dhiyeessa beektu yaada namaa. Gaaddisa nammundu jalasaa jiraatu. Waaqayyoon eegummaa manaan yaa ulfaatu. Wantana si waama beekan si waama. Hundumaaf dhiyeessa beektu yaada namaa. Gaaddisa nammundu jalasaa jiraatu. Waaqayyoon eegummaa manaan.
Mangistuu Qananii Gindabarrat irraa abbaa isaa obbo Qananii Dhaabaaf haadha isaa Aadde Baqqaluu Waaqtolaaf hojjetaa Wangeelaa Girmaa Qananiif Baayisaa Qananiif Fayisaa Qananiitiifis faarfannaa tokko naaf laa jedheera.
Misgaanaa Wannee Aanaa Qaltukaarraa Waldaa Guutuu Wangeelaa Lalisaa Iddooroo fi obboleessa koo Raggaa Wannee Zalaalaan Mul'ataa maatii guutummaa fi qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomii siin jenna.
Amaanu'eel Tasfaa Aanaa Ganjiirraa obboleessa isaa Dabalaa Lammaa fi Barataa Saamu'eel Caaqaa fi Warquu Tasfaaf obboleettii isaa Masarat Tasfaa fi qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii waan nuuf filteef jenneera.
Dargaggoo Waaqtolaa Kifilee Wallaggaa Lixaa Aanaa Najjoo Ammumaarraa Tamasgeen Daannoof Roomaan Tamasgeeniif Jaalalleesaa Bultuu Badhaasaaf Tsaayee Tamasgeeniif Daggituu Aagaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Shimallis Abdataa Baabboo Gambeelirraa maatii isaa fi firoottansaa hundumaaf obboleessa koo Duulaa Abdataa fi obboleettii koo Haannaa Abdataa fi Saamsoon Abdataa Tsiyoon Abdataatiifis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Baacaa Margaa Biiloo Bosheerraa harmee koo Shumatii Ayyaanaa haadha manaa koo Fayyisee Waaquma mucaa koo Boontuu Baacaa obboleettii koo Ilfee Margaa fi Kabbada Margaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Jiraataa Addisuu Gullisoo irraa abbaa isaa obbo Addisuu Tolasaa haadha isaa Aadde Xuruna Shundeessaa fi amantoota waldaa Kobbee Birbirii fi Kibbituu Tolasaa fi Dabalaa Tolasaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararuu. Hayyuu warraa boree waaqa dhuga kan akka keenjaruu ulfaadhu kan. Hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararuu. Jirtaa malee jirtaa boorilee bara baraan siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni. Sagaleen kee boolla keessa nama baasaatti keessa eenyu taamaani kana ee ananuu kana nagee. Sagaleen kee boolla keessa nama baasaatti keessa eenyu taamaani kana ee ananuu kana nagee. Ananuu kana nagee. Ananuu kana nagee. Ananuu kana nagee. Ananuu kana nagee. Hayyuu har'a boree waaqa dhuga kan akka keenjarru ulfaadhu kaa. Hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararuu. Hayyuu har'a boree waaqa dhuga kan akka keenjarru ulfaadhu kaa. Hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararuu. Jirtaa malee jirtaa boorilee bara baraan siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana waamni siidana Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Migaatumi dinagee ofudhuu deemi kodhagee jabaadhu as wajjini naan jettee takkafaan keeni. Migaatumi dinagee ofudhuu deemi kodhagee jabaadhu kan si wajjini naan jettee takkafaan keeni. Naan jettee takkafaan keeni. Naan jettee takkafaan keeni. Naan jettee takkafaan keetiini. naan jettee tafaan keenyeeni hayyuu har'a boree waaqa dhuga kaan akka keenyarru ulfaadho kaa. hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararoo. Ayyuu warraa boree waaqa dhuga kaan akka keenyarroo ulfaadhu kaa. Hundungoo labamaa haati garuu olaantummaa kee bu'aaseen dararoo. Jirtaa malee. Jirtaa bareelee. Baraa baraanii. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Sidanaa waamni. Samiin kun teessoo keeti laftee jennaan miila kee ani salaalee goofa har'a yoo oolfina kee nuffeena biraan jiroo gaarummaa kee himoofe dibata faarsaa dhufe nafeessa kaasaafe hoomaata matame jati tokko kan ta'e hanqeeti amurtee fadhe ka'eera kam kamii keessa ba'eera dhimma narraa qabdamna waamte gatii guddaa sanatti baafte volkaan du'aa tamsaafameera barootaaf inni na dangeesse nagaan koo ammaaf yoom na beera albii du'aa sinarraa cabse dhimma narraa qabdamna waamte gatii guddaa sanatti baafte volkaan du'aa tamsaafameera barootaaf inni na dangeesse nagaan koo ammaaf yoom na beera albii du'aa sinarraa cabse kana kan eenjeroo waaqayyo kana kan eenjeroo. Kana ka keenjeroo waaqayyo kana ka keenjeroo kana ka keenjeroo waaqayyo kana ka keenjeroo kana ka keenjeroo waaqayyo kana ka keenjeroo kana ka keenjeroo waaqayyo kana ka keenjeroo kana ka keenjeroo waaqayyo kana ka keenjeroo kana ka keenjeroo waaqayyo.